iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu uyu ni umwanya w'amakuru yerekeye uburundi intumbero ya kino gikorwa ni ukwegereza umurwi seridashi abanyagihugu ukashika hafi y'aho baba kugira ngo bakeneye kutwitura eh, ntibibagore
ubwo ni bwana jean batiste baribonekeza uyoboye komisiyo y'igihugu cy'u burundi ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo imihango yo kwibuka nyakwigendera nyakwigendera liyetona general adolphe nshimirimana niyerekeye umutekano muke ku mutumba rutundwe muri komine songa mu ntara ya bururi turazibagezaho mu kanya abakunzi n'abakoranye na nyakwigendera liyetona general adolphe nshimirimana bazindukiye mu mihango yo kumwibuka kwibuka umwaka ushize yishwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirikaneza uri bujumbura yakurikiranye iyo mihango bamwe bafise udupira turiko amafoto ya lieutenant general adolphe nshimirimana abandi inkofero ziriko ishusho yiwe abari bitavye ibirori vyo kwibuka general nshimirimana babonetse ahitwa kuri gare du nord muri zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura nk'igihe c'isaha zibiri batororokanye gushika isaha zibiri n'igice ico gihe bagize urugendo rutoya bafise amashurwe mu ntoke hamwe n'amabuji mu gacerere bagiye imetero nkeya bagana ikibanza yiciwemwo mu masanganzira y'ibarabara ryitiriwe rn1 n'iryo wa mirongo ibiri n'umunani munyonyo bahejeje gusenga no gushira ingori z'amashurwe aho yarasiwe baciye bagira urugendo urwo rwabashikanye ku kirabo iwabo w'abantu c'umuhisi adolphe nshimirimana imihango yo kumwibuka niho yabereye abari muri ico kibanza bose bahagije ubutwari bwiwe yararangwa no gukunda igihugu n'umuntu yakundana cyane yaba umuto canke uwukuze umutama umusore inkumi nicyo gituma twe tuvuga tuti twarabuze yari ruremesha muri twebwe ejo ndamwibukira ko nuko yashoboye gukora ibintu intwazangabo zose nyinshi zita- zitigeze zikora yari atwubakiye ibitaro ngaha mu gisagara ca bujumbura vya mbere vy'akarorero arubaka ububare bwiza bwa kijambere ibintu by'iterambere ry'igihugu mu gihe abandi ba, ba ofisiye bo ku rwego rwo hejuru baronse amafaranga bayajana i buraya bakajana mu mabanki cyangwa bakajana mu bindi bintu vyabo eh, atari vyo guteza imbere igihugu je naje mu rugendo rw'umuhisi Lieutenant General Shimirimana kubera yari umuvyeyi w'imfuvyi w'abapfakazi yarafashije n'igihugu mu bisanzwe ariko nkaba narababaje n'abamwishe gushika kuri ino saa taco barashikako ico bashatse gushikako ntaco baronse bamwe mu bari bitavye ibirori bari baje bava kure rwose uwo mukenyezi yaje ava mu ntara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi n'utwana tubiri kamwe kari kw'ibere akandi kigendera ariko agafashe ukuboko twamubajije icamutumye agenda urugendo rurerure nk'urwo yakoze je nagize ibirometero bingana guconya kubera nkihunguka mva muri mozambike nibo banyakiriye baradutaye mwibarabara tuvuye muri mozambike ba- tukagenda gusaba inge bakatubwira ati itike twabarihiye y'indege niga nyene n'amahera menshi candagenda rero hajya kuri perezidansi ndababitora ikibazo canje baranka kumfasha shimira imana adolfe aramfashije kuko naramubwiye yuko ntararonka inga acampa ibihumbi mirongo itanu acagenda ansabira ibiro mirongo itanu vy'ibiharage acasabira n'ibiro mirongo itanu vy'umu- vy'umuceri n'amasafuriya yanguriye nico gituma ndamwibuka numva u- u- agahinda n'umubabaro kubera i- i- yansize ni ukuri ndamushimira ugeze ubunya naho yitavye imana ndacamushimira kandi ndacamwibuka n'itariki izoza yiwe yo kumwibuka nzokwama nanga itike nemera nza kumwibuka uwo mukenyezi nawe batazirashirira kubera ubutwari bwiwe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yemeza ko General Nshimirimana yamufashije kurera abana mu bupfakazi bwiwe generale maze gupfakara umugabo wanjye amaze gupfa niwe yamumpambishije ndibuka cyane ijambo yambwiye yambwiye turapfakaye pfakaye turi ku rugamba urugamba rurabandanya gushika aho mva i tanzania cyangwa iratombora rero maze kuza mu burundi negonasiyo zari zaheze baca baraza generale acaranye iyekipa arambwira ati namba nzorari rirengarenga nizo nyene ndashima imana general dorofone yanyigishije guharura amahera y'amadolari jewe ampaye amahera ntiyayampa mu marundi iki gihe yapfiriyemwo yansigiye n'ikintu ntazopfa nibagiwe ariko ndubaka inzu yari yampaye amabati yarandihira inzu akongera akamparasiyo akongera akandihira n'abana abasengeza nabanje niwe yabahira ishuri ndamufise kwiraga igiza cane yari umugabo abatari bake mu baje kwibuka umwaka uheze lieutenant general nshimirimana yishwe harimwo abahoze ku rugamba uyu ni umwe mu bakuru b'amashyirahamwe yabo ahamagarira urwaruka kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike mu gusambura igihugu ikintu cya mbere dush- duhana urwaruka turabahanuye yuko batohendwa n'ibi na biriya bakamenya yuko igihugu ari impetso ya twese dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe tukavuga rumwe kuko abanyepolitike bobo baraduhenda ngo je muri ibi na biriya bamwe bagata amashure abandi bagata imirimo bariko bakamenya yuko igihugu ari twebwe na cyane cyane urwaruka tugifise inguvu zo kugikorera kucyubaka hanyuma bakaza tukiyubakira igihugu c'amavuko kuko nta munyamahanga azova iburaya canke ngo twebwe amahoro tuyizeye mu kindi gihugu za tanzania n'ahandi ahubwo twebwe nyabona ni twebwe dukwiye kuza tukaja hamwe tukubaka igihugu cacu general adolphe nshimirimana yishwe arashwe ku igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yicanywe na bamwe mu bamucungerera ubuzima abapolisi batatu n'abasirikare batanu bagirizwa urupfu rwiwe bafungiwe mu ihorero rikuru rya gitega hagati mu gihugu c'u Burundi ku nshuro ya mbere bari barengutse mu butungane kuri uyu wa mbere urubanza rwabo rwahawe iyindi sanga itaramenyekana kubera abashingwamanza babunganira batari bwasome neza amadosiye nayo bene kuregwa bakaba basabye akanya gakwiye ko kurondera amasubura bakura kwicaha umuhisi adolphe nshimirimana yarigeze gutwara iperereza ry'u Burundi amwe mu mashyirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu mu burundi na mpuzamakungu yasohoye akatari k'ivyegeranyo bimwagiriza guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi ikindi ayo mashyirahamwe yamwagirije ni uguha ibigwanisho bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mbonerakure no kurukoresha imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko abakunzi biwe basigura ko abandika ivyari abashaka gucafuza ishusho yiwe no kuryanisha abarundi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze kuri iyi nkuru mu karere k'uburengerazuba bw'uburundi kuri uyu wa kabiri hafunguwe ibiro bya komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo biro mu karere kagizwe n'intara eshanu bizafasha kumenya ibirebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu buryo bwihuse mugenzi wacu evariste nzikobanyanka afite inkuru irambuye
uburongoye umugwi w'igihugu ujeje gateka kazina muntu ku rwego rw'igihugu ashikiriza kwiyugururwa ry'ibiro vy'uyu mugwi mu burere bw'igihugu biza biteza imbere igikorwa washinzwe kuva ushingwa mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe jean batiste baribonekeza asigura igituma kuri uno wa kabiri huguruwe ibiro mu ntara zitanu zo mu burengero bw'uburundi arizo muramvya cibitoke bubanza intara ya bujumbura na miri ya bujumbura intumbero ya kino gikorwa ni ukwegereza umurwi seridash abanyagihugu kashika hafi yaho baba kugira ngo bakeneye kutwitura eh, ntibibagore eh, kugira ngo kandi iyo twumvise ahantu hari ingorane haba mu mabohero haba mu mirimo ya misi yose eh, y'abantu haba mu bijanye n'ubutungane dushobore ku- kuhashika eh, hakiri kare rero eh, ico twiteze cyane cyane nuko i- itanguzwa eh, ry'ibikorwa eh, vya kino gisata kiraba uburaruko bizotuma kumbure abatahora baronka uburyo bwo kudushikira eh, dushobora kubashikira vyoroshe Eh, bigatuma kandi naho eh, uhora usanga kumbure nk'iyo abakomisiyere bari mu bindi eh, tukaronka abaduhagararira bakahatubera iyo eh, abakomisiyere batari hafi hanyuma bakaduha raporo kugira ngo dushobore kuzikoresha mu gutunganiriza eh, abantu canke mu kubafasha mu bindi bakeneye ivyo biro vyuguruwe mu gisagara ca bujumbura kure y'abanyagihugu bo mu ntara zine kuri zitanu zigize akarere k'uburengero umukuru w'umugwi sndh ku rwego rw'igihugu asigura ko abazoba bashaka kwitura ivyo biro batazorinda kuza mu gisagara ca bujumbura akamenyesha ko buri mu ntara hazoba hari uwuserukira ivyo biro ari nawe bazitura ingorane ivyo biro vyo mu burere zifise nizijanye n'uburyo nk'uko bivugwa na jean batiste baribonekeza ko muri kano kanya ahanini nk'uburyo dukoresha usanga buva mu basanzwe bafasha eh, Burundi bagafashwa na CNDH hanyuma kenshi ugasanga bafasha eh, ku gihe ikindi gihe naho ntibafashe turiko rero turagerageza gukorana nabo vyega haba leta y'u Burundi canke abasanzwe bafasha Burundi kugira ngo eh, tugerageze yuko eh, ivyo biro vyoheza eh, bikamaho icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu niwe yari yaserukiye leta mu igurwa ry'ivyo biro mu ijambo ryiwe yashimikiye ku gufasha uwo murwi wigenga ujejwe agateka ka zina muntu kugira bikunde ako gateka gatsimbatari mu burundi gaston sindimwo yateye intege ababandanije bafasha uwo murwi agasaba abahagaritse imfashanyo ku burundi kugira nk'abo ba mbere Nous voudrions en fait profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude à l'endroit des pays amis et des organisations internationales qui continuent à soutenir tuboneyeho gushimira amashirahamwe n'ibihugu byatugumye hafi kandi binabandanya bidufashe mu mugongo na cyane cyane umugwi sindehashe kugira ushobore kurangura ivyo washinzwe aho niho tubonera bagenzi b'ukuri turizeye yuko ivyo bishobora kubera akarorero abahagaritse imfashanyo zabo kandi ko abo ba nyuma bagiye gusubira kuba basoma mbiki n'igihugu cacu et aussi les coopérations intégrales avec notre pays.
uhagarariye igisata ca uni mu burundi kijejwe agateka ka zina muntu yibukije ko kuva uwo murwi w'igihugu ushingwa mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe amategeko awugenga yatombora ko bimwe mu vyo wategerezwa gukora harimo gushinga ibiro vyo mu burere bune bugize igihugu bamazi ca atera kamo leta y'u Burundi n'umugwi w'igihugu kutarera amaboko mu itsimbatazwa ry'agateka ka zina muntu ivyotuma haboneka abafasha Vous avez à présent les moyens d'être à la hauteur de votre mission. Non seulement pour une démocratie apaisée dans ce pays, mais aussi et surtout pour que murafise uburyo bwo kurangura igikorwa mwashinzwe nta n'umwe ayobewe ibyo ategerezwa gukora nimba ihungabanya ry'agateka ka zina muntu ridahagaze kakaba akamizwe n'ingoma murazi uko mushobora kurindira ko igisata cawe nikijeho agateka ka zina muntu gifasha kandi najye twiyemeje kugira ngo agateka gakingigwe kongere kubahirizwe mu burundi pour le respect, la protection et la réalisation des droits de l'homme au Burundi.
mwamenya ko ibiro vya CNDH mu karere k'uburaruko biri mu ntara Ngozi mu karere ko mu buseruko no hagati ivyo biro biri mu ntara Gitega mu manuko naho biri mu ntara Makamba ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika evariste urakoze cyane kuri iyi nkuru twibutse abatwumva ko yari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda duha ikaze kandi abagifungura amaradiyo yanyu ni amakuru yerekeye uburundi abanyagihugu bo ku mutumba rutundwe muri komine songa mu ntara ya bururi bafite impungenge z'umutekano muke umaze iminsi aho batuye ibi byemejwe n'abayobozi bashinzwe umutekano mu nama y'umutekano yabaye kuri uyu wa kabiri mu gitondo ku musozi rutundwe aho abenshi bita kuri seze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse yari ahari
mu bumanuko y'igihugu c'uburundi umutumba rutundwe uri mw'izoni ya kiryama komine songa mu ntara ya bururi amakuru twaronse amenyesha yuko hamaze iminsi havugwa umutekano muke mu nama y'umutekano yatunganijwe kuri uyu wa kabiri urongoye igipolisi muri komine ya songa opc 2 niyo nizigisha rutiyeri yavuze ko uwo mutumba rutundwe uza ku isonga mu karere arongoye umutekano muke twebwe mu karere turongoye kisonga ahantu hamaze kumvikana amagerenade ngira shefu dozoni yabivuze inshuro zirenga zine mu mezi atarenga atanu ni ngahe rutundu ahantu hamaze kuvuga amasasu aha muri komine yacu yasonga ni ngaha ku mutumba wa rutundu jewe sishobora kumva ukuntu abantu bashobora kuca ahantu ahantu mu gitara bakotsa ibitoke abantu bariko baravyokereza nta munsi uduga murayibona kuko abantu bakora birya bintu bari ngaha nyene sabakurira bo ngaha nyene ahantu n'ikimenyamenye nuko ejo buri gihe baje gukora kirya gitero kurya mutama baje biyobera niki bumvikana yuko biyoberanje kugira nti- ntimubamenye uyu mutama avuzwe ko aheruka gutegwa yitwa makikiri yeremiya aba ku mutumba rutundwe asanzwe akora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu urugo rwe rwatewe mu ijoro ryo ku munsi wa mungushira umunsi wa mbere nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro ibyo byakozwe nk'uko amakuru twakwiye rutundwe abivuga n'umugwi witwaje ibigwanisho inkozi irasirana maze imana yarakinze nacononekaye kuri urwo rugo keretse ko bukeye mu gatondo batoye igihani itarugururwa muri iyo nama hashirijwe amakenga kandi ko hamwe atacokogwa umutumba rutundwe uzavumera nka komine ya mugamba yaza ku isonga amakomine agize igihugu c'uburundi mu bijanye n'umutekano muke opc2 niyo nizigisha rutiyeri yagabishije abanyagihugu baho jewe ndibaza ngaha irutundwe siho hoba hari hejuru y'amategeko izo nkoho mutazerekanye zira zirarasa abanyagihugu mw'ijoro mutazerekanye ku neza muzozizera ku nabi kandi ndabasaba yuko ibintu bikumvirwa kumwe sino zose zumvise kumwe muzogira ingorane siko ndababesha umukuru wa zone kiryama wewe asaba nyarutundwe gutanga amakuru kuri ico cose kibateye amakenga gahinda vena ubundi wewe wumvise inkuru yibwire mugenzi wawe ari ico wiketse kibwire mugenzi wawe uwundi abwibwire mugenzi wawe mukinge mutaroneka ubonye umuntu aguteye amakenga ndikibuza yuko ubwira mugenzi wawe canke ukabwira undi nako mukamwaka ibimuranga naho biri uko bamwe mu banyagihugu birutundwa yidogera ukudahana kwibonekeza iyo batanze mwe n'ayo makuru basabwe ibi bintu rero by'uko umuntu yibye igitoki bigatangwa ntibivu aba b'intwaro barasiguye umusuma bica bituma umutekano uba mubi ariya polisi nk'abo bagira ibyo bibi bari ngo bariho bagashigikirana n'aba bari intwaro ngo reka ngo uyu mwana wa naka ntitwa mu gihugu agaca atangwa rwose ntashe agaca none uzosaba gutanga raporo gutura umunyagaciro
mu byokorwa kugira umutekano ugaruke ku mutumba rutunzwe hari abasabye ko kongerezwa abajeje umutekano twagomba yuko mwomera nk'abongereza abapolisi hajya kugira bashobore kuza barakitsura mu ijoro erega hari ibyo tudashobora amaze kujamo inkoho hari ibyo tudashobora biragoye kuza ngo urutweremwo atacu ufise wumvise havutse inkoho rero hamwe bagiye baradufasha gukizura na twebwe tukabafasha nabo bagira bati tubahitane tujya ahanaka ino munsi tugenda duteranira hariya twogenda kuko tugira tuti turashigikiwe natwe turiyumva icyo dushobora turagifasha opese doniyo n'izigisha rutiyeri arongoye igipolisi muri komini ya songa avuga ko bagiye kuraba ukuntu bokongerezwa hambavu y'amasasu n'amagerenade avugira ku mutumba rutunzwe haribonekeza n'ubusuma butandukanye na cyane cyane mu mirima no mu bitungwa muri komine songa mu ntera bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ibicuruzwa bitari bike byazamutse ibiciro mu murwa mukuru bujumbura ibiciro ntibyazamutse ku bicuruzwa biva hanze y'igihugu gusa n'ibikorerwa mu burundi nicyo kimwe bwana antoine muzaneza uyobora ishyirahamwe ry'abadandaza mu burundi akobu avuga ko bimwe mu bituma ibiciro byiyongera ari ikena hamwe n'iduzwa ry'amafaranga y'agaciro yabiganiriye na mugenzi wanjye edi rwema nk'umutumirwa mu kiganiro muri sanga
mu bisanzwe iduza ry'ibiciro tworifata nko mu buryo bubiri hariho ibiciro biduga mu buryo rusange hakaba n'ibiciro biduga bivanye n'igihugu ku gihugu rero ngaha iwacu mu burundi ni imvira y'uko ibiciro byaduze bivanye n'imvo zitari nke mutayobewe na mwebwe hariho ibiho ibihe bigoye twari tumazemo iminsi ibihe bitoroshe rero twiyumvira yuko aricyo cyatumye ibintu bimwe bimwe biduga bivanye kandi n'ifaranga ry'agaciro ryaduze ku rwego rw'isi yose rero twiyumvira ko na twebwe muri urwo rwego rw'isi yose na twebwe turimo nk'uburundi hanyuma se mwebwe nk'ishyirahamwe rishinzwe kuvugira abadandaza ni iki murimo gukora kugira ngo iryo duga ry'ibiciro ridakomeza turi ko turagira amanama atandukanye ngira muraherutse no kubyumva mu rwego rw'igihugu y'uko hariho inama abarongoye igihugu hamwe n'urongoye banki nkuru ya repubulika twagiraniye na cyane cyane byari bivuye ku mafaranga y'agaciro ataboneka hariho rero ingingo zaciye zifatwa kugira ngo barabe yuko iduza ry'ifaranga ry'agaciro ryogerageza kugabanuka kandi turi ko turabiraba twiyumvira yuko bishobora kuduha umwizero yuko ibintu bishobora kugenda neza icyo ni icya mbere ikindi kigira kabiri ni uko iduza ry'ibiciro hariho n'ibintu biva ku bidandazwa twihingurira ngaha mu gihugu hagati cyangwa twirimira nabyone nimvira ko byaduze gatonya bivanye n'ukuntu umwimbu wagenze hagati mu gihugu hanyuma ukajya usanga umwimbu utagenze neza ibyimburwa biraduze igiciro kuri telefoni turi kumwe kandi na nishimwe nishimwe mwiriwe neza mwiriwe digwema ndabumva neza uri hehe agenti mu mujyi wa bujumbura ikibazo cy'ibiciro by'ibicuruzwa namwe aho ngaho muragifite ego cyane nicyo kigezweho umuntu wese arakibona ntiyokirengagiza agiye ku bwanjye nagira mbaze umutumire mbega ibidandazwa byahora biva muri tanzania tuba tumvise mu minsi yahera yuko hoba ari ambargo sinzi ko byaba ari ibihuha sinzi uko ariko none ibyo byava muri tanzania si ibyo bituma ibiciro biduga cyane ngaha mu burundi mwavuze ku kibazo kijyanye n'amadolari dorari naho muvuga ati ku isi nzima y'idolari riduze n'uburundi burajyamo none mudusobanura gute yuko ku burundi idolari ryahora rigugwa ibihumbi amajana abiri n'amajana na mirongo itanu nyamba ntihenze ubaza usanga ubunye rigeze ku bihumbi bibiri n'amajana umunani kuduga kurenza uko kose byoba biva kuki utubazo twanjye twa ruto edigwema urakoze ni ishimwe reka dufate na gerard wiriwe neza nta tubona no kuriya mu rumonge ibishiye uko abandi bose bagiye babishikiriza tubona bivuga ku munsi ku munsi umwanya ku mwanya tukibaza aho ibi bintu bigiye guherera umunyagihugu yahora akoresha igihumbi kugira afungure bakoresha ibihumbi bibiri n'atanu utuzi aho bizohera jewe nashaka kubaza umutumire none ibi bintu ne byaguma biduguye uko ibiciro biduze igiciro cy'ibifungurwa ibitoro cyangwa ibiki mubona twebwe abarundi tugiye ku- ku- kubaho gute ikindi kibazo nashaka kumaza none nta buryo umuntu bokoresha muri leta kugira ngo ni nayo madolari ba- aka- agasubira hasi kugira ngo n'umunyagihugu arabe ukuntu yosubira kuva ubuzima ahubwo yahora akubona mu minsi ihebye hoze ndabona yuko kweri ibintu bigumye biduka umunyagihugu mutoya agiye kumererwa nabi cyane urakoze gerari reka dufate na terance terance mwiriwe niwe neza aho utuye byifashe bite uri hehe aho ntuye ndi mu muji hagati y'igisagara cya bujumbura Eh, muri rusange ibicuruzwa byaraduze ku buryo budasanzwe aho dufatiye ku kintu gitoya cyahora kigura amafaranga mirongo itanu nk'aga- agashashi akamwanya k'amahera mirongo itanu kadoze ku gi- eh, ku- kageze- kageze ku mafaranga ijana rero ku bidandazwa byaba ibiva hanze n'ibiva mu rundi byose byaraduze ku buryo bisanzwe umuntu yagace yibaza ati mbega none hamwe atacokogwa mu buryo bwihutirwa abantu abarundi bagiye kubaho gute ego turabona yuko ahanini ko eh, idolari ryaduze ariryo rikoreshwa mu rudanozwa cyane nk'abajya kurangura hanze ariko tugaca twiyumvira aho byaba byaravuye na cyane cyane inya- inyanduruko y'uko iryo dolari riduga turatubona yuko ca- cyane cyane abo vyega kuko byavuye ku novuga ku imbarutso ya- ya byose yavuye ku matora yabaye ku buryo bamwe batashimye uko yagenze hanyuma hakaba ihagarikwa ry'amafaranga y'agaciro harayinjira mu wundi gusahiriza ikiga ca leta urakoze terance Eh, bwana muza neza ese wowe nk'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abadandaza hari icyo mushobora gukora kugira ngo iryo zamuka ryo gukomeza nk'uko ah, abantu barimo kubivuga ubu ngubu icyo twotegerezwa gukomeza kubivuga kugira ngo tugabanye i- ibiduza ry'ibiciro hariho ibintu bimwe bimwe eh, bisanzwe birabwa kuri twebwe nyine abanyagihugu n'ibindi usanga birabwa ku butegetsi ariyo leta ibidutwara rero nk'aha hariyo nk'ikintu uwo yitwa nishimwe agiye kuvuga ati ati mbega ibi bya tanzaniya bugaye ni imipaka hanyuma ah, ni ibintu bikaca bica biduga ati ibyo biva kuri ibyo amanagerari nawe akavuga ati byavuye ku gihumbi bijya ku bihumbi bibiri n'amajana atanu ndetse na terance arabivuze ati ibihumbi ati ag- agasashi karugwa am- ibihu- eh, ab- eh, amafaranga mirongo itanu ubu kagugwa ibi- ijana ibyo byose tubifatiye muri rusange tubona yuko bimwe bivana eh, ibi- ibidandazwa byo hagati mu gihugu bivana ariko bi- kubera ukuntu umwimbu uba warabonetse ntabivuze hanyuma ikindi kijyanye ni- n'ifaranga riduga ry'agaciro ni ifaranga riduga ry'agaciro bivanye ni- hariho uhebye kubivuga ngaha ngo ubwo saba uwo baranse ngo ibijyanye n'amatora ngo n'ibindi niyumvira yuko hariho politiki iba isanzwe ihari eh, urabona abo bari basanzwe bafasha uburundi ubu ntibagifasha uburundi twavuze ko ari ibice mirongo ine na kimwe ku ijana bya- by'amafaranga yahora ava hanze yafashe uburundi ariko ubu ayo mafaranga ndakizi n'iyo ni ingaruka mbi ituma ag- ifaranga riduga hanyuma hariho n'ikindi kintu kijyanye n'ifaranga ryaduze ku rwego rw'isi yose ibyo rero u- abirabiye ngaha mu burundi tubirabiye ifaranga turabye ku giciro cya brd banki ya repubulika y'u burundi igiciro kiri ku idolari rimwe riri ku gihumbi n'amajana atandatu na mirongo itanu ariko uwajya kuraba kuri bi- rya soko bita marishe noir cyangwa hamwe bita amabiro de shanje ukumva ngo barigurisha bibiri n'ibi- ibihumbi bibiri n'amajana ane aho rero hariho rimwe na rimwe habaye gusamara kuri iyo banki ya repubulika itakurikiranye neza abo bantu basanzwe ba- baronka iryo faranga ry'agaciro M- eh, iryo faranga ry'agaciro rito cyangwa yabonetse ayo yoba yarabonetse mu gihugu bategereza kuyagabangana ku buryo ayo mafaranga ashobora gufasha abanyagihugu bose kugira ngo rya faranga ntibandanye riduga Eh, bagiye kwibuka ku gutora mu kirundi tuvuga ati gutora ingege n'imisure yagurutse Eh, ubu ejo bundi gihe bafatiye ingingo y'uko hariho abantu bikikamukiriza mu kudandaza ayo maf- ayo mafaranga y'agaciro ku giciro kiri hejuru cyane Eh, hariho n'ahantu bamaze no kugara turamaze kubibona na mu gisagara cya bujumbura ubu rero ifaranga ryari ryavuye ku bihumbi bibiri n'amajana umunani ubu riko riramanuka turabona neza yuko rigeze ku bihumbi bibiri n'amajana atatu mugabo si ibyo ibyo se twifuza twifuza yuko leta yofata ingingo ibereye kugira turironke ku giciro cya banki ya repubulika uwo muntu ashaka kuja kurangura ibintu abirangure bizimbutse hanyuma aheze abizane mu gihugu duheze tubidandaze bizimbutse kandi ibyo bica bituma byorohereza abanyagihugu kugira ngo bagure ibintu bizimbutse hanyuma rero ibyo ntibiri no ngaha mu gihugu gusa eh, mperutse no ngaha mu gihugu cy'ubuganda nanjye ndaba ifaranga ryahura ku bihumbi bibiri n'amajana atanu uyu munsi rigeze ku bihumbi bibiri bambe ku bihumbi bitatu n'amajana atanu urumva naho ni ibintu byaraduze kandi si ukubona yuko byari bivanye no kubera hari ingorane bafite mu gihugu mugabo na twebwe turabona yuko ngaha habaye ugushaka kwa leta ifaranga ry'agaciro ryogabanuka cyane hari n'ikindi cyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo visi perezida wa kabiri yatangazaga ko nta bicuruzwa bikwiye kwambutswa umupaka bijyanwa mu gihugu cy'u rwanda ibyo byo nta ngaruka bizagira baba ku barimyi cyangwa se abacuruzi Eh, niyumvira yuko ico leta yoba yagifashe yagifashe nk'ingingo kugira ngo irabe yuko yokingira ibidandazwa vyimbuwe hagati mu gihugu kuko niyo umwimbu habaye hanyuma hakagira abantu ba ibidandazwa bakabihereza hanze y'igihugu nawe urumva ba abanyagihugu nabone nibaronka baca bagura ibintu bizimvye cane ukaca usanga leta ntaco yabafashije biyumvira yuko iyo ngingo irashobora kuba ifise ingaruka mbi ku ruhande rumwe kandi nk'uko ushobora kugira ni- n'ingaruka nziza ku rundi ruhande kubera kuko urumva iyo umunyagihugu yarimye ayi- ashaka agasabuni agashaka kunyu agashaka n'ibindi mugabo hariho n'ibindi navyo usanga biba bikenewe yuko uwo munyagihugu yumva yuko leta nayo itegereza gukingira abanyagihugu bayo kugira ngo bagure ibidandazwa bizimbutse kandi eh, bi- biri ku giciro kiri- kiri- giciririkiye niko nobivuga Eh, dufite na pacifique kuri telefone mwiriwe neza njyewe ndi gitega mu mujyi wa gitega ndiko ndaraba ibiciro ngere ndetse nje ndabona yuko no ngaho igitega ari cyoroshe kuko eh, nk'iki bijyanye nuko uraraba nk'umuceri urabona yuko ikiro geze bw'ibihumbi n'amajana atanu Ama- urazi ibiharagi dufata amasaha y'agatondo ashobora kubigura ku mafaranga nka- angana n'igihumbi ku mugoroba ugasanga bigurwa igihumbi n'abiri ubu ndiko ndaraba mu bisanzwe nk'ibi bizimbugwa bimwe bimwe usanga tuba twirimira mu burundi eh, harimo i- ibiterwa bito bito urazi nk'amavuta abona ko nayo nyine aha mu burundi usanga tuyihingurira icyo mbona ni uko buraba bagashyiraho uburyo i- ibi biterwa tuba tu- tu- twirimiye ngaha mu burundi bikagabanuka agaciro gatoya ego ama ikibazo cy'iwanjye nashaka kubaza nta mugambi leta iba ifise wo kuraba ingene eh, ibihugu ibi dusanzwe dusangira imbibe ko boreka ibici- ibidandazwa bikinjira hanyuma eh, eh, bikinjira tu- kugira ngo turabe ko eh, ibiciro byogabanuka Eh, ico niyumvira yuko ata kintu kinini cyofasha kuko uko ibintu byinjiza ubigura ifaranga ry'agaciro urigu- urigu- ubiguriye hanze ni rya faranga ry'agaciro nyine uja kurondera hanyuma u- uko ubyinjiza niko n'ubundi mu kindi gihugu nacyo gishobora kuza kubitora Eh, dufatiye nk'akarorero hariho ibintu umuceri wahora uva nko muri tanzaniya hariho n'uwari yakibajije ngaho imbere yavuze yuko tanzaniya yuko yoba yarugaye cyangwa yuko byoba ari ibihuha cyangwa atari ibihuha nomumenyesha yuko ay- eh, ibyo atari byo tanzaniya hariho ibyi- ibi- ingingo zimwe zimwe yafashe kugira yorohereze abanyagihugu bayo nk'uko na twebwe hari ingingo leta yafashe kugira yorohereze abanyagihugu bayo ariko ntibyatumye yuko ibintu bica biduga uko twabibonye muri iyo minsi iheze rero nk'ibyo ubizanye hariho nk'abaca bimbura aho kugira bashyire mu bigega babike babike eh, igihe ba- hazogera kugira bakoreshe baronke ba- baronke i- imbuto mu mu minsi izayo imvura niyamara kugwa uca usanga za mbuto zose bazihereza hanze bajya kudandaza kandi byofashije kugira ngo ejo ba- abarundi babandanye bafite umwimbu ukwiye bareke kuwusesagura bajya kuwu- kuwutanga hanze
icyo rero cyari igice y'ikiganiro muri isanga ku kibazo cy'izamuka ry'ibiciro byazamutse mu murwa mukuru bujumbura N- cye- ni mu kiganiro muri isanga cyahise muri iki gitondo nshuti rero twari kumwe aha niho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha bihumurije tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri zoniak voyitek afatanije na fatuma karara arimasi wadufashije gushyira hamwe no kubagezaho ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika